radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi umvikanira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda ni kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi wa eshatu akadomo radiyo yacu viwe akadomo komu ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose naho kuri facebook x instagram na youtube ni viwe radiyo yacu kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi n'ikiganiro muri sanga uyu munsi turajya muri kenya kuva mu kwezi kwa gatanu urubyiruko rwo muri icyo gihugu rwatangiye ubukangurambaga bwo kurwanya itegeko ryongera imisoro iri tegeko ryateganyaga iyongerwa ry'imisoro isanzwe rikanashyiraho indi itari isanzwe dushobora kuza kubona umwanya wo kubigarukaho mu buryo burambuye muri iki kiganiro ariko ibi byakurikiwe n'imyigaragambyo y'urudaca yahitanye bamwe mu bayitabiriye ituma perezida william ruto akuraho iryo tegeko asesa guverinoma ariko n'ubu imyigaragambyo ntiracogora abayitegura barasaba ko william ruto yakwegura barashinja ibigo mpuzamahanga by'imari gufatanya n'abanyapolitike b'imbere mu gihugu gucuza abaturage no kunyereza ibya rubanda turagira tuti wowe urabivugaho iki ubona amaherezo y'iki kibazo ari ayahe ubona hakorwa iki ngo haboneke umutuzo urambye muri iki gihugu umutumirwa wacu kuri uyu mugoroba ni porofeseri paul kananura impuguke mu byerekeye politiki mpuzamahanga n'umutekano ari mu bufaransa porofeseri paul kananura ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze jofe mutagomwa kuntumira mu kiganiro muri isanga nsuhuje abatwumva n'abandi batumirwa mwaba mufite kandi nizere ko tuza kugira ikiganiro cyiza
abatumirwa bandi dufite ni bwana bosco ku bwayo ariko ntabwo turi kumwe ari buze kubana natwe hagati mu kiganiro turaza kumuha ikaze nyuma ni umusesenguzi mu byerekeye ubukungu we ari i nairobi muri kenya aho ruzingiye turaza rero kunyarukirayo ariko reka duhere kuri wowe porofeseri paul kananura kuki kenya igihugu kimwe mu byihagazeho muri afurika irimo guhura n'iki kibazo n'imisoro cyangwa hari ikindi kibazo tutabona
urubyiruko rwatangije imyigaragambyo karundura ya rukokoma ishobora gukokomera ubutegetsi bwa perezida ruto kubera ko hari icyo kibazo cy'imisoro iryo tegeko ryashyizeho imisoro ariko n'imbarutso kuko hari ibindi bibazo bikomeye kenya iri gucamo umuntu yavuga nka bitatu kuba perezida ruto ataratowe neza icya kabiri akaba ari ugutatira igihango cyamushyize ku butegetsi icya gatatu akaba ari we perezida wa mbere ubu wa kenya utavuye mu ndatwa zisanzwe ziyobora kenya bizana ikindi cya kane kivuga ko yagiye akora udukosa twa politiki tunyuranye kubera kutamenya imiziro n'imiziririzo yumvikanyweho yo kuyobora kenya ni ibyo bintu uko ari bine byaba bituma uyu munsi bamuhamagarira kwegura esa nk'udusobanurira neza icyo uvuga iyo uvuze ngo ntiyatowe neza eh, ngo yatatiye igihango muri izo ngingo uko ari enye uvuze eh, sa nk'uzi- nk'uzirambura gato
iyi musozi cyane icya mbere kuvuga ko atatowe neza ngira ngo mwibuka ko eh, amaze gutorwa yarushijeho amajwi make rayira odinga bari bahanganye mukeba we mu matora Eh, abarwanashyaka be uzi ko bagiye mu mihanda bavuga ko amatora yibwe nyuma bakagenda barwanya politike y'ubukungu yo yari yatanze mu matora ibyo bageze aho basa n'abashaka- n'ababyumvikanaho ariko aba ari inzika ihari icya kabiri cyo gutatira igihango ni uko burya amatora yo muri kenya ntashingiye kuri demokarasi ashingiye ku bintu bitatu byumvikanwaho icya mbere hari ukumvikana kw'abakire bahitamo uwuzayobora kenya abo bakire akenshi bagizwe n'abahindi n'abakikuyu bafite ubukungu bwa mirongo inani ku ijana muri kenya icya kabiri ni ukumvikana kw'amoko kugira ngo ashyigikire umukandida ariko ibyo byose bikaba bishingiye ku bakikuyu eh, kuko ari bo benshi barenze mirongo itanu ku ijana muri kenya n'ubwo eh, abaka- eh, abaruwo barwaniye ibya kenya bahanganye n'abakikuyu ariko kugeza ubu bo batarayobora icya gatatu gi- bishingiraho kugira ngo umuntu ayobore kenya ni ruswa ituma abayobozi n'abakozi eh, basaranganya ubukungu bw'igihugu yenda bakaburyamo n'abaturage aha twakwibutsa ko raporo imaze gusohoka y'ingengo y'imari ya kenya no kuva uretse n'iby'imyenda eh, uriya mudamu uyobora irya raporo irya kirya kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza eh, ya- yasohoye raporo ivuga ko mirongo irindwi ku ijana ry'ingengo y'imari ya kenya igenda mu mishahara na ruswa urumva yuko ari byinshi cyane kuko mirongo itatu ku ijana nibyo bigenda mu bikorwa rusange no ku- no kwishyura imyenda ari nacyo kibazo cyatumye bongera imisoro
Mm.
ni iki- ikindi twakumva ni udukosa twabaye mu rwego rwa politiki ari natwo tugenda tubiba amasinde utuhe icya mbere ni ukwaka uburinzi umugore wa kenyatta ari nawe wa nyina eh, wa wa kenyatta umaze kuba perezida ndavuga kenyatta u- usa- wazanye demokarasi n'ubwisanzure eh, no kwikukira kwa kenya umugore we ibyo bintu eh, byababaje abakikuyu kandi aribo batumye ruto agera ku butegetsi icya kabiri ni ukuba yarohereje umugaba mukuru w'ingabo kugenzura im- inyubako z'amashuri y'abana ya za pirimeri akabigiriramo impanuka zituma hapfiramo aba- aba- abasirikare icyenda bakomeye icya gatatu ni ugushyira umuryango we imbere icya kane ni ukurema akazu k'aba k'ubwoko avukamo bw'abakaranjine bigatuma atumvikana n'ubwoko bwatumye ayobora ari bwo bw'abakikuyu icya gatanu eh, gikomeye ni ukutumvikana na visi perezida we w'umukikuyu eh, ku buryo mu minsi ishize wumvise ko nawe eh, asa n'ugenda anyerera ku bantu ku- kuvuga ko eh, ruto atumva imitegekere y'igihugu ko ashobora no kugenda Mm, ariko yabanje Ikindi- kumuhagararaho ikindi cyaje twarangirizaho ni kiriya cyababaje n'abaturage ni ugukodesha indege ihenze cyane muri uriya rugendo yagiriye muri amerika n'ubwo rwavuyemo umusaruro kuri we ari byo byaviriyemo eh, no gukora iriya politiki yo kongera imisoro eh, cyane cyane ku modoka n'umugati muzi ko umugati ari wo wakuyeho Bashir wo muri sudani wari umaze imyaka mirongo itatu ayobora kandi we icyo gihe we byari ugukuraho inyongera leta yashyiragaho ku mugati naho hariya arimo arashyiraho umusoro ku mugati kandi umugati uribwa n'abantu bose buke- baba abakene n'abakire ibyo bintu rero byabaye imbara- imbarutso y'imyigaragambyo rukokoma yo ku- yo ku- yo gushaka kumu- kumwikiza no kumukuraho Mm, reka ndabona abantu batwandikiye ari benshi hano ku mbuga mpuzambaga turakomeza tunyarukire kuri ibyo bibazo n'ubwo busesenguzi ariko reka dufate n'akanya twakira ibibazo tujye muri kenya hari irasubiza van diodone ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane murakoze cyane kabisa bateze amatwi turabakurikiye gatanu kuri gatanu ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo natanga ko ntabwo ari ikibazo ndi hano muri nayirobi cyane cyane n'aho biri kubera amaduka mbese urabona ko umutekano ntabwo wifashe neza abantu ibikorwa bisa n'ibihagaze iyo byabaye ntabwo ibintu mbese ntabwo biri ku murongo noneho komishe ko yari yasubijeho ko abantu bo muri guverinoma bamwe yari yanabasubijeho ariko nyine igiteye inkeke ni uko bakwicara bakumvikana bakumvikana na ruriya rubyiruko bakagerageza kumvikana bakareba se abana bakeneye iki kuko biragaragara ko bafite imbaraga niba abantu bagenda bakinjira mu nteko ishinga amategeko bagasenya bakagera gutse bakamenagura kandi abantu bishyize hamwe ntabwo urumva nta kintu cyabananira ni ukugenda bagaterura gusa bafite imbaraga nyinshi cyane rero aba bana bakwiriye kugenda bakumvikana bakamenya ngo ni iki bashaka kuko urubyiruko rwinshi rudafite akazi nabyo biba biteje ikibazo cyane biba biteje ikibazo cyane bakareba bagakirera imirimo baka nka guverinoma mbese bakareba ikintu babakorera kuko bishobora gufasha imyigaragambyo yazarangira ubundi bagakomeza kuko urabona none se ubwo urabona niba batamushyigikira urumva bazamuha indi manda kandi urabona harasigaye igihe gitoya ni bibiri na makumyabiri na karindwi urabona bazayimuha yagakwiye rero kugera bakumvikana kugira wenda azabashe gukomezana icyo gitekerezo ngewe numva natanga murakoze cyane irasubiza vandide murakoze cyane aho ngaho inarebe muri kenya ugira umunsi mwiza
murakoze cyane namwe porofeseri paul uramwumvise uyu munywanyi w'ijwi rya amerika uri nairobi muri kenya aravuga ati noneho ruto yashubijeho na bamwe mu bagize guverinoma iyi myigaragambyo yari yamwokeje igitutu akuraho itegeko ryabaye imbarutso asesa na guverinoma none yatangiye kongera gushyiraho abantu kuki ibyo byose ntacyo bitanga
ntacyo bitanga kuko iryo tegeko ryabaye imbarutso y'imyigaragambyo ishingiye kuri biriya twavuze mbere ntasubiramo by'amakosa yagiye akorwa no gutatira igihango kandi iyo myigaragambyo itegurwa mu ibanga rikomeye ariyo mpamvu umunywanyi w'ijwi rya amerika yavuze ko umutekano utifashe neza kubera iki kubera ko ruto yaje gushyiraho umuyobozi ushinzwe ubutasi imbere mu gihugu udafite uburambe mu kazi anagezeyo yirukana abantu ruto atashakaga bafite uburambe mu kazi muri ibyo bintu byo gutara amakuru no gukurikirana iby'umutekano w'igihugu ari nayo mpamvu iyi myigaragambyo we yamutunguye kuko abayiteguye bariya bayobozi bariya bakire bariya bayobozi bandi b'abakikuyu ntabwo yigeze abitahura kuko atari afite raporo nziza z'uko umutekano uhagaze mu gihugu ibyo akaba ariyo mpamvu ubona ruriya rubyiruko rwidegemza rukagenda rukinjira mu nteko ishinga amategeko rugasenya rukajya mu biro by'umujyi wa nayirobi bagasenya bagatwika bagakora ibyo bashaka kuko bafite ingufu zirenze n'iz'ubutegetsi bubarwanya cyane cyane mwibajije yuko umuyobozi umuyobozi wa polisi umuyobozi mukuru wa polisi yareguye uwamusimbuye by'agateganyo hari ibyemezo yari yafashe mwabonye ko abacamanza babikuyeho nawe gukuraho leta cyane cyane harimo n'umuminisitiri ushinzwe umutekano n'ushinzwe ingabo urumva ko umutekano yawushyize ku isoko yaba uw'imbere mu gihugu n'uwo hanze ari nayo mpamvu yagerageje kubasubizaho kugira ngo agarure icyo kintu cy'abashobora kumufasha gucungera uwo mutekano no kumufasha mu gutanga amabwiriza muri urwo rwego urumva hari ayo makosa menshi yo kutaba mu ndatwa burya bitera ikibazo cyane mu rwego rwo kuyobora igihugu ari nayo mpamvu urubyiruko ruri kuvuga ati agomba kugenda kandi ndabona amaherezo ye atari meza cyane keretse ntashobora kugira imana kumvikana n'abo bantu akagaruka mu gihango akongera no kuganira nabo kugira ngo bacubize urwo rubyiruko nk'uko ari bo barushyize mu muhanda ubwo wenda icyo turaza kukigarukaho tureba icyakorwa ndabona n'urukiko rukuru ejo rwaratanze itegeko rikuraho ibyari byashyizweho na polisi umunsi ubanziriza uwo wo kuvuga ngo bakureho biri imyigaragambyo urukiko ruvuga yuko ari ukubangamira uburenganzira bwo kwishyira hamwe bisa nk'aho itegeko riri ku ruhande rw'urubyiruko reka twakire yawo alberto ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
oke murakoze cyane byemerereye ngaha muri marawi ego je igitekerezo cyanje ku byo mbona bimaze iminsi biba muri kenya biboneka ko abategetsi bamwe hamwe cyane mu bucamanza mu bucamanza biraboneka ko bo barazi akamaro k'umunyagihugu nacyo gituma ubona bagenda bafata imyanzuro yorohereza n'igihugu nayo mu gipolisi bo biboneka ko bashaka gukoresha ingufu ariko ntabwo byari byiza ko igipolisi cyakoresha ingufu rero icyo mbona ni uko ahubwo muri kenya biboneka yuko liberite ihari kandi ku banyagihugu ni ibintu byiza cyane rwose kuko umunyagihugu biba bikenewe ko asohora ikintu yiyumvira akareka kumugumamo kuko umuntu yigumijemo ikintu mu nyuma gisohora ikindi kintu kibi ariko iyo yagishyize ahagaragara urakibona ikintu yashyize ahagaragara ugaheza ukagikorerako
urakoze cyane yawo alberto aho ngaho muri marawi ugira umunsi mwiza dusubire kwa porofeseri paul kananura wagize uti imyigaragambyo bayikorera mu ibanga rikomeye ariko mu by'ukuri ibintu babivugira mu ruhame kuko bajya hariya kuri za sipesi kuri egisi bagakora ibiganiro bakanenga leta ku mugaragaro bigasa nk'aho mu by'ukuri ntacyo bahishe
navuze ko itegurwa mu ibanga rikomeye yateguwe mu ibanga rikomeye mbere y'uko iba uravuga mbere
mbere y'ibyabaye icya kabiri abayitegura babikora muri mu ibanga rikomeye ibivugwa nyine ntibiza gukorwa kugira ngo abantu bose babijyemo ntibivuga yuko aribo babitegura mu yandi magambo ibyo twumva bivugirwa ku mbuga mpuzambaga ntaho bihuriye n'ibiba byateguwe mbere
ntaho biba bihuriye kuko biriya ni ibyo bita ibibwirwa rubanda ni ibibwirwa abaturage kugira ngo bose biyumvemo bakore iyo myigaragambyo karundura ishobora kuba yakuraho ubwo butegetsi kuko bo ntabwo bari muri iyo mishyikirano yashyizeho perezida ruto ntabwo bari muri icyo gihango yahanye n'uburyo n'abo bayobora kenya cyane cyane abo bita leta y'ukuzimu mu gifaransa no mu cyongereza
hari ukuntu wabikomojeho uvuga za ngingo eshatu z'abayobora abakire amoko na ruswa turaza kubisubiraho mu kanya ariko twakire rudashyanya charles ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane ndabumva ijwi rya amerika
uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
uherereye mu rwanda mu murenge wa intara y'amajyaruguru akarere ni musanze icyo mbona kuri iriya myigaragambyo uko niyumve icyifuzo cy'abo ayobora kuko n'ubundi gusimbara ku butegetsi atumvikana n'abo ayobora perezida ko byaganisha igihugu mu kaga kurusha ko yakumva abayobora akajya nabo inama
ariko yarabumvise charles none se bamusabye bamusabye gukuraho itegeko ry'imisoro arikuraho bamusaba gukuraho abategetsi bamwe abakuraho akuraho ndetse ibiro bimwe na bimwe agabanya amafaranga yagendaga urumva se atabumva
yarabumvise ku ruhande rumwe igisigaye ntabumve noneho atanga imihoho ubundi nibongera kubona ari ngombwa ko yasubira ku butegetsi yahasubira ariko gutsimbarara n'ubundi agakuraho bariya akarekera abandi cyangwa se nawe akagumaho kandi wenda babona ko ikibazo ariwe ntekereza ko icyo kintu kitagaragara neza nta n'ubwo cyabageza ku ntebe kugeza ubu ngubu abaturage babona ko ikibazo ari rito kuko bashobora gutekereza ko harimo impaka ya disitatire hamwe nabo yarafatanyije nabo niyo mpamvu bamusaba twegura naho urebye ikibazo urubyiruko rwigaragambyaga n'abandi babikoraga ntabwo bari bafitanye ikibazo n'abandi bagize guverinoma ahubwo wasangaga akenshi zibasira bike kuruta abandi
urakoze cyane rudashanya charles ugire umunsi mwiza
yego yego murakoze
porofeseri paul kananura igitekerezo cya charles rudashyanya mwakivugaho iki
nyine rudasanya aravuga ibintu byiza by'uko abayobozi bagombye kumva abaturage bakumva abayoborwa bakaba banakita ku bibazo byabo ariko muri iki kibazo cya kenya buriya dufite insigamigani nziza twasigiwe n'umwami rudahigwa avuga ngo aho kwica gitera wakica ikibimutera buriya abigaragambya nk'uko imbarutso yabaye itegeko rishyiraho imisoro ihanitse cyane cyane ku bikenerwa bya buri wese ntabwo ari cyo gitera imyigaragambyo muri rusange ikibitera ni kirya twavuze yenda uwo munywanyi w'ijwi rya amerika azi cyangwa se adasobanukiweho neza ni kirya cy'igihango twavuze cyo kuyobora kenya ni turya dukosa twa politike twagiye dukorwa kubera ko ruto atava mu ndatwa ni ibyo byose bibitera ibyo byose rero nibyo agomba gukemura mbere yo gukemura ibyo bibazo by'imisoro yashyizeho cyangwa banamufashije gushyiraho kugira ngo bimutembagaze
urakoze reka twakire ndayishimiye merikiyade
ndayishimiye merikiyade ndabumva yego komeza ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo si kindi urabona ibibazo dufite mu karere ka afurika y'uburasirazuba ni uko abantu iyo bamaze gushaka uburongozi baca bibaza yuko abanyagihugu bashyizeho bafite igifasha bari kuvuga cyangwa igitekerezo kuko iyo bariko barasaba amajwi turayabambwa bamaze kuhagera bakabyibagirwa nibyo mbona byashikirwa perezida wa kenya yagombye gukora atabanje kugisha inama abaturage kandi ubundi aribo bamushizeho rero urabona izi mvururu nta yindi solisiyo n'imwe atari uko ategereza kubanza kumviriza abanyagihugu bose kugira ngo naho yapfutse guverinoma yose yaramufashije kumuta mu ntuze ariko bari ku ruhande bari baramuraba rero nibaza ko yokoranya intuza akumvira abanyagihugu bose agashyiraho bashyize kugira ngo izi mvururu zihagarare
urakoze cyane ndayishimiye merikiyade
yego
porofeseri paul kananura guverinoma ya kenya iherutse bamwe muri guverinoma ya kenya baherutse gushinja ikigo ford foundation cya hano muri amerika gushyigikira iriya myigaragambyo ariko ejo nimugoroba bamwe mu mpuguke zo muri kenya bari ku mbuga mpuzambaga bashinja ibigo mpuzamahanga by'imari harimo na amf gutanya abanyakenya gufatanya n'abanyapolitiki b'imbere mu gihugu bagacuza abaturage no kunyereza ibya rubanda ninde ufite ukuri muri abo bombi
bose bafite kandi nta n'ukuri bafite kuko ibyo bintu byo gucuza rubanda barabifatanije byaba n'ibyo bigega byaba n'abo banyakenya kuko ibyo bigo biba bibahaye ububasha n'amafaranga yo kunyereza ntibayanyereze ntibyaba ni ukuvuga ko bombi bafatanije ari ababivuga n'abashinjwa bafatanije kuba bashyira abaturage mu muhanda kubera politiki mbi bahuriyeho yo gucuza rubanda no kudaharanira inyungu z'igihugu buriya ntabwo yashyizeho imisoro kubera ko agomba kuyishyiraho nk'uko twabivuze ingengo y'imari mirongo irindwi ku ijana y'ingengo y'imari igenda mu mishahara no muri ruswa mirongo itatu ku ijana niyo igenda mu bikorwa rusange byo kuzamura ubukungu bw'igihugu imibereho myiza y'abaturage no kwishyura imyenda ikibazo rero ubukene ifite n'ibindi bihugu bya afurika ifite imyenda imaze kuyigera mu ijosi ni nk'uko umuntu yaba ari kugenda mu mazi ageze mu mugezi utemba noneho amazi akaba amugeze mu ijosi urumva ko nta rindi garuriro uretse gutemba na n'ayo mazi niho kenya igeze niho ibihugu byinshi bya afurika bigeze kuko byagiye bifata amadeni bigenda biyapfusha ubusa ku buryo ubu ngubu basigaye abantu baka ideni kugira ngo bishyure inyungu z'ideni ukagira ideni ritagize akamaro wanyereje ukaza kugira ideni watse kugira ngo wishyure za nyungu ukagira amadeni abiri uzakomeza kwishyura kenya rero igeze ahantu nta kindi cyayikuramo uretse kuvuga nk'igihugu kuko nta ntawuteza cyamunara igihugu bakavuga bati ubu turahombye ntidushobora gukomeza kwishyura cyangwa ariko ibyo byatuma kenya itagira ijambo kandi ari igihugu gikomeye muri afurika mu bukungu kiri ku mwanya wa gatandatu wa karindwi cyangwa uwa munani uwa cyenda mu bukungu mu bihugu bya afurika urumva byaba ari ishyano rya politiki icya kabiri ni ukongera imisoro hari ibyo abaturage badashaka icya gatatu ni ukureba uko bakumvikana n'abo babahaye amadeni bagasa baborohereza mu kwishyura noneho bakareba n'uko bashyiraho politike y'ubukungu idashingiye ku mwihariko wa bamwe idashingiye kuri ruswa yo kugira ngo bagabane ibyiza by'igihugu ari abantu bake abenshi babibureho bakagira politike y'igihugu isaranganijwe na bose yazatuma ubukungu buzamukira rimwe cyane cyane ko bose babashe gusaranganya ubukungu bw'igihugu babasha kujya mu mirimo iciriritse y'ubucuruzi gucuruza bakabasha no kuba bagura ibyo bikazamura abantu bose bakazamukira rimwe noneho iyo politiki nziza y'ubukungu busaranganijwe ikazatuma haba no kwiyongera k'ubukungu bwatuma bahangana n'ibyo bibazo bafite byo kwishyura imisoro
ugize uti iri mu myanya iri mu bihugu bifite imyanya ya mbere mu bukungu ku mugabane wa afurika niba biyibaho iri mu myanya ya mbere ubwo ibyo hagati n'iby'inyuma ho bimeze bite byacurike ni ukuvuga ko ibirimo kuba muri kenya bishoboka cyane cyangwa bitegerejwe n'ahandi muri afurika
birategerejwe cyane kuko hari ibihugu nka bitatu cyangwa bine ubu bitagihemba abakozi neza urumva kenya iracyahemba abakozi igihe itazabasha kubahemba izaba yegereye ibyo bihugu hari ibihugu inzego z'ubuzima inzego z'amashuri zidakora neza burya ibyo abayobozi bavuga baba babeshya abaturage abaturage babayeho nabi baricwa n'inzara baragira bate kandi abayobozi basesagura ahubwo uzabona n'abaturage mu bihugu byinshi bya afurika n'iby'icyo kigo cyavuze ko hagiye kuba imyigaragambyo muri afurika yenda ibyo bigo nabyo birashaka kubigiramo uruhare kugira ngo bongere kuba akaduruvayo muri afurika babone uko bongera kwifatira abayobozi bacu cyane cyane n'ubundi ko babafashe ku bwanwa ubwo barashaka noneho kubafata mu ijosi
reka ndasetsa ariko ntabwo bisekeje nuko nsetse uburyo ubivuzemo reka tujye ku murongo wa telefone hari abantu babiri turabafatira icyarimwe duhere kuri osesi michel hari na habineza alex duhere kuri michel michel ikaze mu kiganiro muri sanga uri ahantu hari urusaku gerageza wigire hirya
kanya waje batuma nk'umwanya muto w'isaba mu gisate wenyine kubera ndahantu imipatire batoyi mwashobora kundaba n'iyindi mwanya ariko sawa sawa ubwo turaza kuguha akanya nyuma reka tujye kwa habineza alex alex uratwumva Ha- habineza alex nawe ntabwo arimo kutwumva ubwo ni imirongo ya telefone itarimo kugenda neza Ah, eh, Professor paul kananura hari mm, ikiganiro nakurikiye nimugoroba nanone cy'aba bantu bo mu, ku- mu, mu rubyiruko bategura iyi myigaragambyo hazamo umwe mu bantu ah, bakora audit cyangwa se ibintu byo kugenzura agaragaza imibare ifatika ibarirwa muri za miliyari z'amadolari yaburiwe irengero kandi nta kintu kigaragaza kigaragara yakoze ese niba tuvuge habayeho eh, biriya wise eh, kumvikana ku- kubuta n'indatwa kujya muri kuganira na ba bakire eh, ikibazo cy'amoko na ruswa iyi nyanja y'iki kibazo cyamaze kugaragara ko hari uburyo abategetsi bafata amafaranga nk'ariya bagujije akaburirwa irengero yamwambutse ite iki kibazo cyamaze kujya ku gasi urubyiruko rwakimenye na rubanda rwamaze kumenya ko ariyo mikorere
E, ibyo bintu biraza kurusha ari nayo mpamvu urubyiruko ruri gushaka impinduka impinduka muri politike n'impinduka mu bukungu kugira ngo ubukungu bw'igihugu eh, busaranganywe n'abaturage bose Eh, cyane cyane ayo mafaranga yaburiwe irengero hakaba n'ikindi kibazo cy'abaminisitiri batari bafite ubushobozi bashyizweho eh, cyane cyane nka minisitiri w'ubuhinzi ngira ngo ngo yafashe yatumije ibintu by'ifumbire ni sinzi niba babivuze muri icyo kiganiro kuko njye ntacyo numvise ifumbire aho kugira ngo aba- aba- abanyakenya bose abahinzi bayifashe bayiguze aho ku- kugira ngo ibongerere umusaruro ahubwo ituma ibihingwa byabo byuma ubu bikaba biri gutera inzara muri kenya urumva i- i- ayo mafaranga ni menshi cyane kandi noneho yagabanije ubukungu bwa kenya bushingiye ku buhinzi bushingiye ku bantu benshi Eh, nk'uko twavuze nyine u- imwe mu nkingi zishingiye ku kuyobora kenya harimo ruswa ariko kunyereza amamiliyadi y'am- amamiliyaride y'amadolari eh, biteye isoni biteye agahinda biteye no kwibaza niba abantu baharanira inyungu z'igihugu cyangwa baharanira inyungu z'inda zabo Eh, kuba ushobora kugira politiki y'ubuhinzi eh, ituma abantu batera bazi ko bari bateye intoryi bagasarura intobo zidafite icyo bibamariye sinzi niba iyo politiki yaba ari nziza noneho uzanye amafumbire aho kugira ngo yongere atubure umusaruro w'abahinzi ahubwo akabumishiriza ibiribwa ika- ika- akabumishiriza imyaka ntibagire icyo basarura ntibagire ibiribwa urumva ubu bateye ubukene ibyo byose rero urumva nicyo kibazo kiri kugenda kimunga kenya n'ubuyobozi kuva kera ubu ngubu bikaba bituritse urubyiruko eh, ruri kuri murandasi urubyiruko rufite eh, rudafite ya mitekerereze ya kera yo yo ku bwami cyangwa se yo ku bukoroni ubu ngubu rukaba ruvuga ruti turabyanze turabyanze turashaka abayobozi bashoboye turashaka abayobozi baharanira inyungu z'igihugu utabishoboye nagende kuko nitwe twamushyizeho tugomba kumwiruka
Mm. Eh, ubutegetsi bwa perezida biden hano muri kenya buheruka kurebana akana ko mu jisho n'ubwa perezida ruto ndetse yita kenya umufatanyabikorwa wa otan Eh, ibiri muri kenya bivuze iki kuri politiki mpuzamahanga ya amerika muri iki gihe ese baba barahubutse gushaka gukorana na ruto no kumuha icyubahiro dore ko banamwicaje mu ntebe ya perezida biden
amerika ireba inyungu mbere y'ibindi byose inyungu bari bafite muri kenya bashobora kuyikomeza na ruto cyangwa nta na ruto uhari kuko kenya ni igihugu gifite ubukungu bwifashije kenya ni igihugu gikora ku nyanja y'abahindi kenya ni igihugu kiri muri afurika y'uburasirazuba bagira ngo aricyo bagira ridingi hiti bakigire igihugu gisa n'ikiyobora ibindi mu karere bashobora kubikorana na ruto cyangwa n'undi uzaza ibyo bintu ahubwo byo kuba umufatanyabikorwa wihariye wo mu rwego rwo hejuru w'ikigo cy'i burayi gishinzwe gutabarana mu rwego rw'umutekano nabyo biri mu barakaje mu byarakaje abanyakenya bamwe na bamwe bariya bo twita abatsimbaraye kuri afurika yenda nabyo bakaba basa n'ababiziza ruto ariko ibyo ngibyo ngeka ko n'undi uzazaho ashobora kubikomeza kuko kenya ishobora kubigiramo inyungu zindi nk'igihugu ariko afurika ntabwo ibifitemo inyungu n'akarere k'iburasirazuba ntikabifitemo inyungu ahubwo bishobora uburyo bwo kubajegeza no kubazengereza cyangwa kubabyinisha umuzungu ariko amerika nk'uko navuze yireba inyungu zayo ngira ngo wabonye itangazo yari ayisohoye ni nk'aho iri kwiyama ruto cyangwa iri kubona ko yagiye ikaba idashaka gutembagarana nawe muri uwo mugambi yavuze ko abantu bamaze gupfa mirongo itanu ari benshi bagomba kureka uburenganzira bw'imyigaragambyo bukaba yewe ko na ambasade y'amerika muri kenya itazakomeza gukorana n'ubutegetsi mu rwego rwo guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi ko amerika itazabishyigikira ngira ngo wabonye ko yatangiye gusa n'iyimwitaza kugira ngo agende wenyine ubundi nibiba ngombwa bo inyungu zabo bazaziganire n'abandi
profesor paul karanurangu ushimire cyane reka noneho nyemerera twambuke tujye muri kenya aho dufite bwana bosco ku bwayo ni umusesenguzi mu bijyanye n'ubukungu bwana ku bwayo uratwumva neza
ego ndabumva
twagira ngo uduhe ishusho y'ukuntu ibintu bimeze muri kenya ikibazo gihagaze gite kugeza kuri uyu munota
reka mbanze ndamutse abitabiriye ikiganiro bagenzanje turi kumwe muri studio niyongere ndamutse n'abariko baratwumviriza bose ndabahaye mwiriwe nk'uko uhejeje kubibaza ku bijyanye n'uko ubu byifashe aha muri iki gihugu twari dusanzwe muri iyi minsi twari twagiye no kuva ku nko kuri orere y'aba bantu urwaruka twari tumaze kumenyera yuko buri wa kabiri n'uwa kane ibikorwa ni nk'aho biba byahagaze mu gisagara cya nayirobi eka no mu bindi bisagara by'iki gihugu mugabo ejo uko byabaye ku wa kane urangiye i nayirobi ntibyakunze ko imyigaragambyo iba nk'uko uwo rwaruka rwari rwayiteguye uno munsi abantu babyukiye ku mirimo yabo gisagara abantu bariko barahita ibikorwa biko birakorwa uko bisanzwe ubu ubuzima busa nk'aho abantu basuye ku bikorwa uko byari bisanzwe kubera iki imyigaragambyo itabashije kuba nk'uko yari yateguwe ku munsi w'ejo
mu byo twakurikiye murabona uriya uhagarariye igipolisi cya kenya yatanze imihoho hari uwahise aba arahagaze muri icyo kibanza yafashe ingingo ko imyigaragambyo ibujijwe mu gisagara cya nayirobi n'ahegeranye naho avuga ko yamaze ubundi imyigaragambyo bwa uburenganzira abanyakenya bahabwa n'ibwirizwa shingiro ariko ko uko imyigaragambyo byagiye bibonekana ko yagiye iba ko yahinduye isura ibamwo ubusuma ubwicanyi no kwangiriza ibintu ibicuruzwa by'abantu ati rero bafashe ingingo ko nta myigaragambyo irekuriwe gushika ku itariki bazongera kumenyesha
ariko urukiko rwakuyeho icyo cyemezo ruvuga ko gufata icyo cyemezo ari ukubangamira uburenganzira bwo kwishyira hamwe bw'abanyakenya
nibyo ugiye kuraba ngaha muri kenya uko izo no bibita retuwa puvuware urabye ku bya nyakuri demokarasi muri iki gihugu ni nk'aho ise urwego ruboneka ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri afurika bageze ko ise ubutungane hano burigenga bwafashe iyo ngingo bwayihagaritse ubwo ingingo uwo ahagarariye igipolisi yari yafashe ariko iba yamaze gukorwa kugira icyo ikoze kuko ejo ku wa kane iyo myigaragambyo uko bayitegura guharuka rwategekanya yuko ruhurira aho bita uhuru paka hari ikibanza kinini yatagutse bakahurira bakavuga ko bashaka gushyika ku miliyoni zitanu noneho nibagera mu miliyoni zitanu bace bahavaho bagana baja ku kirimba cy'umukuru w'igihugu hanyuma baruhuka uko bamweguye urumva yuko uwo wa kane intumbero bari bafise iryo tegeko naho ryagiye kwamaganwa ryamaganwe ryamaze kugira icyo ryakoze kuko niko ntibyakunze niba ari uko bimeze rero ni ukuvuga ko perezida william ruto atangiye gutsinda intambara y'iyi myigaragambyo bishobora kurangira iburijwemo burundu
ugiye kuraba uko biriko biragenda nta wuzi ko urwaruka ruzoshobora kumusumbya inguvu ngo rubandanye rugere ku cyo rwifuza kuko noneho ubu mu kanya ugiye kuraba gaheze umukuru w'igihugu aje gushikiriza ijambo igihugu yasubiye gushyiraho babashikiranganji yaraherutse gufuta yashyizeho leta kandi muri iyo leta ibyo amaze kubona ni uko uhagarariye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'umutekano yasubije koho uwahahora uhagarariye ibisanzwe birimo iby'igisirikare nawe nyine yasubijeho wa wundi bivuga ko ugiye kuraba kandi noneho na ya finance bill batanguye ariyo yabaye nyirabayazana usomye neza amategeko y'iki gihugu ibwirizwa shingiro biboneka yuko atawakwemeza ijana ku ijana yuko ririya bwirizwa n'ubundi ryashyeshwe koko kuko hari ingingo yo mu ibwirizwa shingiro ivuga yuko rimaze iminsi cumi n'ine ritarasubirwamwo ko rihinduka itegeko nayo minsi cumi n'ine imaze kurangira ntawuzi ikigiye kuzokorwa ubu ubwo rero urwaruka ugiye kuraba rwogo nabwo ibyo ruvuga ruradadaje ruvuga ruti ruto ategerezwa kugenda baruvuze ati mbega niyagenda bica bigenda gute bo bakavuga ati mbega twebwe atwikira kazoza akatwikira abacu ko atawamubaje ati bica bigenda gute ati ubwo rero uko bica bigenda ntimubitubaze ati bizobazwa byamaze gushika kandi waraba urwaruka ntirugira kugeza ubu ntibaramenya abaruhagarariye ntibaramenya indongozi zabo wagenda kuraba mu ruhande rwa opozisiyo hano rayiragira ati nyabuna ntibashyira ibiganiro imbere ati abantu bazi baganira uko igihugu cyotwagwa n'ibyohinduka ariko nabo bakavuga nti ntidushobora kuganira na leta nkoramaraso na leta isahura bagahakana ati ntidushobora kuganira nabo ubwo rero urumva yuko ntawe ubona yuko urugwaruka ruzohabura rutsinda leta kandi naho urabye igihe batangura bagashyika mu nama nshingamateka ku muri bagirirwa amahirwe yo kubandanya hari aho bari kugera ariko ubu naho bimaze kuboneka ko leta nayo imaze kuyitegura amaze kubahenda mu nzira nyinshi abereka ko finance bire bagwanya ayikuye abereka ko leta ayihinduye ariko ugiye kuraba ku bya nyakuri nta kintu kigaragara cyahindutse hari ikintu nashimye uyu turi kumwe mu kiganiro yari yashikirije yavuze neza ko amerika iraba inyungu zayo egume iraba inyungu zayo kandi ishobora kuzishyika ko na ruto atahari ariko ugiye kuraba naho bariko bariyamiriza ivyo ariko arakora vyo ku kwica no gukoresha inguvu muri myigaragambyo biboneka yuko hari ingufu afise ziva hanze zimushigikiye kandi aruka ruvuga ruti kolonialisme ati agira ati ni puppet wa amerika bakavuga yuko ahubwo ari naco bamugwaniriza ariko nawe ugiye kuraba ashobora kuba afise inguvu zirengereye uko bibaza uko benshi babibona kandi uko ubibona biboneka yuko urwaruka ata handi rufise ruzomuhanira ngo rushobore kumuhana uko rubyifuza kiretse kurorera rukamuhanira mu kazi ukatora iyi manda yiwe ndabona ko ku neza cyangwa ku nabi ashobora kuyibandanya
bosco ku bwayo ati perezida william ruto agarukanye inguvu porofeseri paul kananura
ngira ngo bwana ku bwayo aduhaye ishusho nziza uko imyigaragambyo yifashe muri iyi minsi ishize cyane cyane kuri uyu wa kabiri n'uwa kane aho umukuru wa polisi w'agateganyo yari yayibujije ariko ubucamanza bwa kenya kuko bwigenga bukaba bwarayikuyeho bwarakuyeho ibyo byemezo yari yafashe ni ukuvuga ko ni ukureba mu cyumweru gitaha niba imyigaragambyo izongera kugarukana ubukana cyangwa se uku kubura ubukana kuba yoroheje isa n'iri kugenda ita ingufu bizakomeza nibwo umuntu ashobora kuvuga ko ruto yaba atangiye kubyikuramo cyane cyane ko ubwo yaba atangiye gusa n'uwumva ko igihango yagiranye cyo kuyobora kenya agomba kucyubahiriza ariko yanatubwiye buriya ku bwayo ikintu gikomeye yuko abayobozi bamwe ba kenya ndavuga abavuga rikijyana nka rayira odinga yavuze ati hagomba kuba kuganira urubyiruko rukavuga ruti ntabwo twaganira n'ubutegetsi bwica bwiba cyangwa se budaharanira inyungu rusange ubu ngubu busa n'uguharanira inyungu zabambata ibihugu ntabwo ariyo mpamvu bataganira ahubwo ni uko ibyo yavuze ko badafite indongozi badafite ababahagarariye ruriya rubyiruko biravuga bimwe twatangiriyeho yuko imyigaragambyo yateguwe n'abandi bantu bakayishoramo urubyiruko niyo mpamvu rudafite indongozi rudafite ababahagarariye bashobora kujya kuganira na leta ya ruto ariko ibyo nibiba ngombwa bazashakamo ababahagarariye baganire nabo nibamara kumvikana na ruto ko agiye gucisha make akubahiriza igihango cyo kuyobora kenya n'uburyo bwo kuyiyobora bwumvikanyweho n'indatwa
bosco ku bwayo wavuze ko ibintu bisa nk'ibigenda bisubira inyuma ibyo ruriya rubyiruko cyangwa se urwaruka rwari rwemerewe baragenda leta iragenda ibyisubiza ndetse n'uburenganzira bwo kwigaragambya baragenda babubaka imwe mu ntwaro zikomeye cyane uru rubyiruko rurimo gukoresha ni imbuga mpuzambaga ni interineti nibwo buryo bavugana nibwo buryo bateguramo ibintu urabona ari ikintu gishoboka ko ubutegetsi bwo muri kenya bushobora gufunga interineti biramutse bibaye ngombwa nk'uko byigeze biba mu bihugu bitandukanye bakaba babikora ntibigire ingaruka mbi ku gihugu bikarushaho kuba bibi
imbere ko nishyura kuri iki kibazo kijyanye n'icyo kugura interinete reka mbanze mvuge kuri iki mugenzanzu yari avuze kijyanye no kuba urwaruka rutagira uburongozi ubwa mbere icyo cyari ikigwanisho gikomeye kubera ko tumenyere ko muri iki gihugu iyo habonetse abantu bari kurwanya leta biboneka bashyira ibiganiro imbere bakicara bakagira bakaramukanya bikaba birangiye bakagira ibyo bagabura nyine noneho umunyagihugu akaguma muri bya bibazo byiwe mugabo ababaye indongozi baganiriye bikarangira ariko ubu uko biriko biragenda burya uwavuze yuko uko urugamba ruba rurerure ariko runaniza abarurwana ntiyabeshye ubu ruriya rwaruka indongozi zabo zitajya ahabona zitagaragara hari benshi bariko baragerageza kuguhitirira guhiga ko boganira mu gihande cyabo ugiye kuraba opozisiyo igomba kuvuga nk'uko umengo nibo iserukira irabavugira kugira ngo bikunde iganire mu ruhande rwabo ariko sinzi ko kumbure bizokunda ariko uko bimeze muraza abanyapolitike muri afurika ibyo bakora byose bakoresha amayeri amayeri y'amafaranga bashobora kuzoronka abo biyegereza bakitwa ko baserukiye urwo rwaruka hanyuma ku mbuga warubagije bagize iminsi ariho bakorera barakorera cyane cyane ku rubuga rwa twita ubu twita egisi aho bita muri sipeyisi niho bakorera cyane niho bakorera amanama naho nyine kubera uyu mwanya umaze kuba hamaze nuvuga ko hamaze naho nko gutegwa hamaze kwinjirirwa urabona iyo bari ngaha ku rubuga bari mu myiyamamazo muri izi demonsitiresheni zabo barahinduye baca babashyiramo izindi nsoresore ziba zishyigikiye leta zikaca ziza zangiriza ibintu eh, zonona noneho imyigaragambyo ikaca ihinduka iyo ku- i- i- i- i- igira ishusho mbi yuko atawoyishyigikira no kuri izo mbuga niko ubu byabaye ugiye kuba iyo bafite inama ahita hitaba izindi nsoresore abandi ko kuri space uwo ari we wese arinjira noneho nabo bagatangura guterera ibyiyumviro ahubwo bavuga ati ibi bintu dukwiye kuganira berekana guca intege abandi ugasanga iyi nama bayitanguye ikiriye hagati ihereye hagati ubwo bivuga yuko eh, amayeri yabo bari bafise menshi amaze gutangura kumenyekana ukaca usanga baca nabo bayakoresha bivuga yuko kiretse nibasubira inyuma gatoyi bakongera guhiga izindi nguvu n'ubundi bumenyi bokoresha nayo kuri internet ndabona ko leta ya hano ntizoyifunga ahubwo nayo izoyikoresha imbuga bakorera ko nabo bazozikoresha bakoresheje n'uburyo bw'amafaranga hanyuma ah, kuyifunga bishobora kudakunda kubera kimwe twavuga ko inzego muri iki gihugu zigenga ah, bashobora kwifuza kubikora ariko bikanka mbere kuva binatanguye eh, u- leta ya ruta yari yasabye yuko eh, im- i- izi mbuga zohagarikwa nk'uko byakozwe mu bindi bihugu ariko urwego ruzihagarariye rurabyanka ruravuga ko bidashoboka rero ku buryo nibaza yuko ubu ntibazobihagarika ahubwo bazobikoresha nabo babigwanye babirimwo
porofeseri kananura ku bwayo ati inzego muri kenya zirigenga aho kuyifunga nabo bajyaho bagakoreraho intambara turabona nk'aho kenya iri mu kaga ariko hari n'ababona ko iki nk'ibi bintu byabaye hari ikimenyetso cyerekana urugero rwiza rwa demokarasi kenya igezeho kutanigana abaturage ijambo porofeseri kananura
Oya, ni- ni urugero rwiza cyane ahubwo twashimira urubyiruko rwa kenya ruharanira inyungu z'igihugu cyabo bagombye no kubera urugero urundi rubyiruko rwa afurika rwaba urwo baturanye n'urwo hirya mu burengerazuba bwa afurika n'amajyepfo ya afurika n'amajyaruguru rwo kwanga imiyoborere mibi no kunyereza umutungo w'igihugu bikenesha abaturage icyo kintu rwose cyumvikane neza icya kabiri umuntu ntiyabura gushima ubucamanza cyangwa ubutabera bu- bwigenga bwa kenya kandi buharanira inyungu eh, za rubanda ko rwerekanye ko ruhagaze ku banyagihugu mu burenganzira bwabo kandi ko ari- ari rwo rwego n'ubundi ah, aba- abacamanza baca urubanza mu ruku- mu- mu- mu- mu izina rya rubanda ibyo rero ntibemeye yuko bakoreshwa nabo ngo bakoreshwe n'ubutegetsi bu- bube babe baniga rubanda rubaha ububasha bwo kuba bari muri izo nzego no guca im- uruba- imanza mu izina ryabo icyo kintu nacyo ni ikintu cyiza cyane cyerekana muri urwo rwego eh, rw'igihugu gifite demokarasi eh, rw'igihugu gifite ubwisanzure bw'igihugu inzego zose zikora akazi kazo nta rundi rwego ruzisotanirije cyangwa ngo ruzivugiremo ibyo byagombye kubera urugero abandi bacamanza ba afurika rwagombye kubera urugero abandi bayobozi ba afurika kugira ngo bareke abaturage bahumeke bakore ibyo bagomba gukora kandi bakorerwe ibigomba kubakorerwa banashobore eh, kugenzura abayobozi babahagarariye kuko ni nabo babashyizeho byaba na ngombwa bakabakubaho nta mvururu nta rwaserera iteye
tujya ku murongo wa telefone twihuta twakire teofile mugabo gakuzu eh, ikaze mu kiganiro muri sanga unyarutse ikibazo cyangwa igitekerezo
ndabashimiye kandi reka nzusabe abateguye iki kiganiro Eh, ni cyiza cyane gifite icyigisho kabisa ndabashimiye bakoze kandi namwe ndabashimiye kuba mwemeye yuko noneho tugira icyo tuvuga ko Eh, ubu njyewe ng'umunyafurika eh, igitekerezo mfite eh, cyo kwa bariya niba ari rwo rwaruka iwacu tuvuga rubyiruko jenese Eh, nabashimira gukora icyo kintu kandi bakagikomeza kandi bakashyiramo imbaraga impamvu iterambere itumye mbivuga gutyo ni iyi ubu twamaze gutotezwa n'abayobozi ba afurika benshi basigaye bakorera ku nyungu z'abanyaburayi aho kwita ku nyungu z'abanyafurika icyo kintu kiratubangamiye natwe aha muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo niyo itubangamiye nicyo kibazo dufite cyane donke igihe perezida cyangwa umuyobozi runaka y'igihugu adashoboye guharanira inyungu z'igihugu za afurika akita ku z'uburayi ni byiza ko abo twita nyine ba kompatiriyote bagomba kumukuraho nta kintu na kimwe aba ashoboye urakoze ngaba numva nagira ngo nshabeho ko bari abajenese ruriya rubyiruko rwashyiramo ingufu abanyepolitiki bakunze igihugu bagafasha batitaye ku bwo kuvuga ngo iki n'iki kirahinduka gutya bamukureho kuko urakoze urakoze cyane urakoze cyane teofile kakuzu ugira umunsi mwiza aho muri congo
yego nawe murakoze ndabashimiye bwana ku bwayo dusoza aba bantu bo mu rubyiruko barashinja rayira odinga kuba n'ubwo yiyita umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi nawe afite uruhare mu byatumye bajya ku muhanda
urugwaruka ugiye kuraba nk'uko rwivuga ruvuga ko nta bwoko bwegamiye nta mugambwe gwegamiye nta rorigiyo nta eka nta dini nta kintu na kimwe ruhuriye ko keretse ko ruhuriye ko arwaruka rwifuza akazoza keza kabo n'igihugu bakavuga yuko kazoza kabo n'ubukungu bw'iki gihugu byishwe n'abarongoye iki gihugu uyu munsi abakirongoye ndetse na rayira arimwo mu bagiye bagira ijambo muri iki gihugu bavuga yuko hagera ko leta iri bukore ikakiganira na rayira ubu bavuga ko nawe nyine batamugomba hari n'ikintu baherutse gusinyira hamwe n'ubutegetsi bari baranse gusinya ukumbure rutashobora kuba yabikoze mu ntumbero yo kugira ngo arabe ko byocureha ariko bahise bavuga ati abo tugomba ko bajyana batsembagarira rimwe ubu na ruto na rayira noneho n'aho ari muri opozisiyo urugwaruka ntirumwemera
porofeseri paul mu munota umwe dusoza ikiganiro ibyo muri kenya biragana he umuti ni uwuhe
reka dushimire urubyiruko rwo muri kenya tukangurira n'urundi rubyiruko rwo muri afurika gushyira imbere imitekerereze ikunda kandi ishishikariza abanyapolitiki gukunda igihugu gukunda imiyoborere myiza yita ku mibereho myiza rusange y'abaturage n'ibikorwa biteza imbere ubukungu bw'igihugu kandi busangiwe tugarutse rero muri kenya buriya gushyiraho gusubizaho leta muri kenya cyane cyane abashinzwe minisiteri z'umutekano w'imbere mu gihugu n'uw'ingabo bishobora kugarura ituze kuko ruto yaba yemeye kubahiriza igihango cyo kuyobora kenya cyagiyeho kuva kera yari yashatse gusa n'ubukigizayo cyangwa gushwanyuza ahubwo akaba ari we byari bigiye gushwanyuza n'ubwo bitararangira inzika iracyari ndende agomba rero kugaruka ku mahame yo kuyobora kenya n'amahame yo kuyobora neza cyane cyane yitaza iryo nyereza ry'umutungo riteye agahinda yitaza ruswa ituma iguma mu bantu bake byiharira ubukungu bw'igihugu noneho akagerageza gushyiraho politike nziza isaranganya ubukungu bw'igihugu abanyakenya bose porofeseri paul kananura reka ngushimire cyane umwanya uhaye ikiganiro muri sanga
murakoze cyane namwe kuba mwantumiye muri iki kiganiro cyabaye cyiza bwana mutagomwa bwana bosco ku bwayo nawe reka ngushimire ko wabonetse muri iki kiganiro
ndabashimiye nanjye cyane mwakoze kandi kudutumira tugasanga ikiganiro namwe nshimiye namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri sanga kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese